iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti mwese turi kumwe kuri uno munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe nawe yanitanga ishaka no muri studio indwi na mugenzi wacu aloise bigirimana gusabikanya no guhindura ibyiyumviro kuri bamwe bashaka guhimbaza iminsi mikuru yo kurangiza umwaka hakoreshejwe uburyo bwinshi cyane bifise akamaro ntangere mu gukomeza umunezero urukundo n'ubumwe ku buzima bw'imiryango mu burundi ibyo nibyo tugiye kuganira mu kiganiro muri sanga ku cy'uyu munsi Ah, mu- mbega mutegekanya guhimbaza bunane mute muriteguriye gusabikanya n'inshuti n'abagenzi muri ibi bihe bigizwe n'ubukene ku batari bake mu gihugu mugenzi wacu aloyizi bigirimana abanza duhe incamake y'amakuru avugwa ku burundi mbere y'uko tuja mu kiganiro muri isanga urakoze oriyana ndamutse n'abanywanyi b'ijwi rya amerika inama nshingamateka y'u Burundi yemeje kuri uyu munsi wa gatatu integuro y'itegeko rigenga amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu evariste nzi ko banyanka yakubitiye ku ngoro y'amakoraniro yo mu kigobe evariste mwiriwe
Mwiriwe neza Aloyizi.
wotubwira bishasha biri muri iryo tegeko ugereranije n'iryahora
Bishasha muri iryo tegeko ni uko gushi- ri- rimaze kuja mu ngiro umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu azoba afise ububasha atabanjije guca mu bushikiranganji bw'ubutungane nk'uko byari mu itegeko rya kera agafuta ishirahamwe runaka ri- ritariko rirubahiriza eh, amategeko agenga amashirahamwe adaharanira inyungu za politike n'adaharanira inyungu z'ubudandaji icya kabiri umuntu yovuga ni uko eh, atashirahamwe na rimwe ubu rigiye kwitirirwa umuntu bimwe bita association unipersonnelle reka mbere iryo- iryo tegeko eh, riranabuza yuko eh, mw'ishirahamwe eh, harundanamwo eh, riba riri mu minwe y'abantu bagize umuryango umwe bafite icyo bafana mu muryango ikindi umuntu ah, tokwibagira ni uko eh, ayo mashirahamwe yigenga ategerezwa eh, gucisha amafaranga y'amadevize ahabwa eh, n'amashirahamwe mvamakungu eh, ni ukuvuga kuyacisha mu kigega eh, cya leta y'u burundi mu banki nkuru y'igihugu bakugurura konte kandi ko badategerezwa gutora amafaranga muri ayo mafaranga y'agaciro bazotora amafaranga mu mafaranga y'u burundi none we wari muri iyo nama ibyiyumviro bitandukanye byashyikirijwe n'abashingamateka byari nk'ibi
E, ibyumviro byashikirijwe n'abashingamateka eh, batandukanye na, na cane cane eh, ku ngingo ya mirongo umunani n'umunani y'iryo eh, tegeko rishasha eh, ryemejwe n'inama nshingamateka iyo ngingo ya mirongo umunani n'umunani ikaba ivuga ibihano ibihano byohabwa amashirahamwe eh, atazokwigenza neza aha twovuga eh, nk'ibijanye eh, n'amafaranga y'agaciro cavuzwe cane aho abashingamateka babajije ko muri ino minsi hari abantu barenga imbibe bakaja mu bihugu by'u Rwanda eh, Congo na Tanzania gutora amafaranga y'agaciro bakayinjiza mu gihugu eh, aho rero umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yagarutse ko leta eh, y'u Burundi eh, iryo tegeko rimaze gutegwa ku mukono n'umukuru w'igihugu bazoca basaba abajejwe imbibe z'u Burundi eh, igipolisi kiraba imbibe n'ibirere ko boza barasuzuma neza abo bantu bicisha mu kinywabi bagatora amafaranga y'amadevize eh, mu bihugu bibanyi aho ni mu gihe aloyize gushika uno munsi no munsi haba kuri bwa buhinga ngurukana mu- bumenyi bwa western umurundi arungikira amafaranga avuye hanze ayatora mu mabanki y'ubudandaji ingingo yafashwe n'ibanki nkuru y'igihugu ko bateza kuyatora mu mafaranga y'amarundi ari nacyo gituma rero abarundi bamwe bamwe baca bikora ku mabanki ari mu bihugu bibanyi kugira ngo batore amafaranga mu madolari urakoze bandanye dutunganiriza iyo nkuru ni mu kanya
urakoze cyane aloyizi radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho rero ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tubashikiriza buri munsi
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika rero isamiraniye i washington dc muri aka kanya muri studio indwi muri kumwe na oriyane itanga ishaka muri iyi minsi yo gusozera umwaka ijwi ry'amerika ririfatanya n'abanywanyi baryo ndetse n'abandi bose batwumva buri munsi mbega mu- mwiteguriye guhimbaza bunane mute gusabikanya no guhindura ibyumviro kuri bamwe bipfuza guhimbaza iminsi mikuru yo gusozera umwaka hakoresheje uburyo bwinshi bifise akamaro ntangere mu gukomeza umunezero urukundo n'ubumwe ku buzima bw'imiryango mu burundi iyo ni intumbero ishizwe imbere yashizwe imbere n'abayobozi b'ishyirahamwe tubiyage ryo mu burundi iryo shyirahamwe ryi- eh, rijejwe gutegura inkino zijanye n'in- n'imibereho y'abantu ribicishije mu nkino izo nkino zitegurwa n'ishyirahamwe tubiyage zishimika ku kugumya imico kama y'u- y'uburundi mbega muriteguriye gusabikanya n'inshuti n'abagenzi muri ibi bihe bigizwe n'ubukene butari ba- butari buke kuri bake kuri ba- kuri- ku batari benshi murantunga mbega muriteguriye guhimbaza ubunane musabikanya muri ibi bihe bigizwe n'ubukene ku batari bake nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri sanga cuno munsi wa gatatu mu bisanzwe kuri uyu munsi tubashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu ariko turizera neza ko guhimbaza ari mu vyo twokora mu kwitwararika amagara y'aba- amagara y'abantu kaze rero mwese mushikiriza ibibazo n'ivyumviro ku kiganiro c'uyu munsi Ah, rero tuje mu kiganiro cyacu twakira abatumire ariko mbere yaho turabashikiriza bimwe mu byo abanywanyi n'abakunzi b'iradijwi ry'amerika mu bice bitandukanye by'u Burundi bashikiriza e, bavuga ko inzara n'ubukene atari agaseseshwa mu ru- rumuri ku banyagihugu ah, mu- muri komine ya kanyosha abaganiriye na mugenzi wacu variste nzikubanyanka mbere ya noweli bamubwiye ko ubukene bubugarije tubatega amatwi
turi ku mutumba wa kavumu agacimbiri gweza muri komine kanyosha zone muyira aho dusanze abanyagihugu bari hafi y'agasoko kaho bita mugweza eh, mushinga nayo tugusanze hano hafi y'isoko bitwa gute nitwa nizima sabatore aya makayi nkaba ari umudandaza aho ngaha mu- kuri aka gasoko kagweza hirya y'ejo muhimbaza umunsi mukuru wa noheli mbega eh, wewe umunsi mukuru wa noheli witeguriye gute ubuntu uzohimbaza ukuntu twiteguye umunsi mukuru wa noheli mu by'ukuri nta kuntu tubyiteguriye kuko biragaragara neza ko inzara ni nyinshi kandi bitaye ko ibintu byaraduze ibiciro nicyo gituma ntuvuga ko hari hari- hari ukuntu twiteguye umunsi mukuru wa noheli wowe ushatse kuvuga yuko rero uko mwawuhimbaza nk'imbere y'amagume ubunye atari ko muhimbaza namba na gatoyi siko tuhimbaza ahubwo uwo byarunyutse mbere ubu unye twiteguriye kuryama mu nzu twicwa n'inzara gusa hanyuma igi- igisigaye mu by'ukuri twosaba ubutegetsi buturongoye ko bwogarukira abenegihugu ku buryo badashobora kwicwa n'inzara Eh, hano mugweza ndahuye kandi n'abakenyezi eh, mufasoni nawe witwa gute nitwasinzirwa n'umwe aduriyene mbangaha nyene ku mutumba wa kavumu agacimbiri gweza Eh, hirya y'ejo duhimbaza umunsi mukuru wa noheli mbega wowe mu muryango eh, ibibondo n'umufasha wawe mu- mu byiteguriye gute ahaye ntako twiteguriye uwo munsi mukuru wa noheli kuko ibintu byarazimbye umuceri wa nyuma ukugwa ibihumbi bibiri ibiharage ikiro i- umu- ibiharage vya nyuma kirundo bigugwa ibihumbi bibiri imishahara ntabwo yaduze ariko ntidushobora gukwiza ntidushobora gukwiza ngo dusume ngo hama duheze tuhimbaze umunsi mukuru wa noheli tuhimbaje umunsi mukuru wa noheli muri- muri ayo mahera duhembwa ntivyokunda je nsanzwe ndi umwigisha ntivyokunda ko twiginana mu bana mu bibondo n'umuryango ukwezi kose twosha dufa Eh, none mu gihe abandi bazaba banezerewe mwebwe muzoca muvifata mu gute twebwe kubera ko dusenga imana tuzobyuka tuje gushimira imana yaturamukije hama tuvuyeyo tugaruke muhira tunywe amazi turye utwo twateguye hama turyame Yego.
Eh, aho hambere hahise hano na cane cane muri zone muyira baravuga bati haca imiswi nka mirongo irindwi uti rero ubu nta bucoco ikibaho nta kanyama nta kaboga ibyo ntibikibaho naho bobaga ngira zobaka nk'inka zitatu nazo nyene ngira zizanama kuko abantu barakenye hagera uno munsi ibiharage byeze ariko uno munsi uruzubara ngurugwatse gugongereye igisibe n'umukubi ntuzoboneka nico gituma ni- n'agafaranga ko kugura izo nyama ntikazoboneka uzoba na- yakaronse azoshima imana yego wowe uzoba uri muri babandi bavuga bati noheli yasivye oya noyeli ntisiba kuko ku munsi mukuru wa noyeli twibuka ivu- ivuka ry'umucunguzi wacu yezu kristo hano kandi ku mugacimbiri gweza hafi y'agasoko ndabona ubundi mukenyezi mufasoni we hutwa gute jewe nitwa ngeza Emmanuel zahe manuelina hirya y'ejo ni noheli uzoyihimbaza tukayihimbaza tu- dukenye turashonje ntacyo tuzoronka tuyihimbazako nka jewe nahora ndandazirengarenga nkazirya nazanye n'iza bitanu ariko raba nazizanye kuva mu gitondo gushika iyi saha nta n'ibihumbi bibiri ndadandaza ariko kare nahora ndandaza n'iza mirongo ibiri zikarara ziheze wumva nzobasha kugaburira umunsi mukuru abana ngo ni uwa noheli uyano gushira umukanda mu nda nyene hama turyame dushime imana tuvuge ati imana urakoze nitwabona bukeye none ku munsi mukuru wa noheli muzokora iki tuzokora iki tuzoshima nyene ko dushitse kuri uwo munsi mukuru wa noel ariko kare iminsi mikuru yaho rishika tukagurira umuceri abana tukagura amafanta tukagura nyene utwo abana bafungura na twebwe tukanezerwa n'agahuzu gashaje n'agahuzu gashasha abana ugasanga bambaye neza Eh, hano kandi ku gasoko ka gweza ndabona hariho umusore umusore witwa gute jeni twashimira imana claude shimira imana claude hirya y'ejo ku noheli uzambara agahuzu ga- kameshe kagoroye neza uhimbaze noheli gukambara kamese byari byiza gusa nuko nzohava mbura n'isabune arakoze evariste nzi ko banyanka mugenzi wacu mu burundi yagerageje kuganira na bamwe bariko baritegurira gusozera uyu mwaka nk'uko muvyumvise rero hari abatari bake bafise amakenga y'uburyo bariko bararangiza uyu mwaka yamara n'ubwo biruko gusabikanya kimwe no guhindura ivyumviro kuri bamwe bipfuza guhimbaza iminsi mikuru yo kurangiza umwaka hakoresheje uburyo bwinshi eh, ha- hakoresheje uburyo bwinshi Eh, ni- nibi si byiza ku mutekano mu rukundo n'ubumwe mu kibano umutumire wacu rero tugiye kuganira kuri iki kibazo ni nzoji bwami mikelange arongoye ishyirahamwe tubiyage rijejwe gutegura inkino zijanye n'imibereho y'abantu ribicishije mu nkino icyo bita théâtre mu rurimi rw'igifaransa izo nkino za tubiyage zishimika ku mico kama y'uburundi mushinga ntahe nzoji bwami mikelange ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi
ni amahoro murakoze Eh, turabashimiye cyane turumva ko nk'uko mwabitubwiye mbere ko dutangura ikiganiro ko muri mu rugendo ah, mumanuka i bujumbura ariko turizera ko amatelefone aza kudukundira tukayaga gato kuri iki kibazo none mushinga ntahe nzoje bwami muri ibi bihe byo gusozera umwaka abatari bake bafise ah, u- icyo umuntu yokwita presiyo nyinshi canke uburemere bw'uburyo bahimbaza iminsi mikuru yo kurangiza umwaka nk'ishyirahamwe rishimika cyane ku kuguma mu mico kame y'igihugu n'inyifato nziza mu kibano muhanura imiryango kugira ngo eh, babandanye iyi minsi mikuru mu rukundo mu bumwe no mu munezero ntangere
Eh, mu bisanzwe nk'uko mwabivuze eh, ubukene bwarabaye bwinshi nta muntu n'umwe yovuga yuko atabibona kuko burabonekera muri byinshi mu ngene ibintu byaduze ingene abantu batakironka aho bakura uburyo nk'uko bahora babukora kera ama rero twebwe icyo tugenda duhanura abantu twabwira tuti mu bisanzwe umunsi mukuru ni umunsi nk'iyindi gusa nuko baba bawuhaye izina bakavuga ati nk'ubu ni umunsi mukuru wa noheli twibuka ivuka ry'umukama wacu yesu kristo mugabo si uwo munsi si abavutse hanyuma kandi ni umunsi mukuru ujyanye n'iby'umutima si umunsi mukuru w'uko abantu baca bavuga ngo tuzorondera amafaranga eh, tuzorya tuzonywa nk'uko nk'uko twaba tubwira kera ibintu bikiri bikiri bikimeze neza Eh, rero nkabona yuko ah, nk'abo twagiye turaganira imbere ko iminsi mikuru iba eh, aho ngeze amaso twarabona ko bose bategera yuko umunsi mukuru utoba inkomoko yo kongereza ubukene mu bindi mu bundi ariko wowe umunsi uko abantu bumva akanyamuneza ko kwibuka icyo kintu cyiza coba carabaye mu kuja gusenga bakaririmba kumbure bakaduza ijwi gusumba uko bahora bakongeza umunezero mu gusenga hanyuma kumbure bakaraba ikindi kintu gishasha bakora batahora bakora ariko kidasaba uburyo bwinshi ni ukuvuga nk'akarorero kerekana yuko abantu benshi babitegereye Eh, nk'ubu twe ku munsi mukuru wa noheli eh, narabwiye abana nti abaje abana bakuze baba babizi twabwiye ati burabona ubu burahari ni ukuzamu umenya ko ibintu bitakimeze nka kera ngo nk'abajya abana bato bato bakiri muri za materinere za ande abo niho babwi- waba ubabwira ubukene ko ubaguriye n'imbombo igisuguti babona ati uno munsi ndanezerewe banguriye ibisuguti ko ntibabibagurira iminsi yose hanyuma icyo twashoboye nko kugira twebwe twihereye ko tubabwiye abana ati ku noheli rero tuzoja mu misa muririmbe neza muririmbe indirimbo za noheli aba tuvuye kuririmba tuzogenda kuri tanganika turabe ikiyaga hanyuma dutembere turabe kumbure gishasha tubashikane eh, ahubwo u- u- burundi na kongo bigaba- bigabane biga- bihanire urubibe abana nkawe urumva icyo ni ikintu kinezereye ashobora ati tuzoza kuraba aho u- burundi nu- na kongo bigabanira icyo ni ikintu batari bamenyereye gishaka ibi kintu kijya mu munezero kuko kidasaba uburyo bwinshi hanyuma icyo nabonye ni uko rero tuvuye eh, gutembereza abana aho hantu eh, ku rwego rwa kongo n'uburundi twaciye kuyitanganika twasanze abantu benshi cyane benshi cyane bariko bamwe bikumbagaza mu mucanga abandi biterera mu mazi nk'abana bakina ariko ata muntu n'umwe ariko arafata ikintu waba ushobora kubona nk'abantu hirya nk'imigwi mike mike yicaye ku mameza abandi biryoherewe bariko bara- barakina umupira abandi batamba abandi bi- bi- bi- biyorera ko amazi ariko ukabona neza ko banezerewe nabo nyine hari ikintu bahinduye mugabo batari korakoresha ibintu bisaba uburyo jewe no kubwira ko dutashe nkaho imbere ko dushika muhira twakiye twicara ahantu abana bamwe ifani imwe imwe nanjye namwe ikiyeri kimwe barabona ati oke twari ku noheli ariko nta buryo twakoresheje ngo twahora dukora iki twabona rero ko abantu benshi bamaze kubitera kandi abantu bari baraganira banabivugana ati si wo mwanya w'uko abantu boza baratanga uburyo bari bafise ejo mu kwezi kwa mbere hazuzusaba mineruvare abana bazaba bakeneye eh, ingene basubira ku ishuri hariho n'abazaba baduga ruguru bazaba bakeneye itike none twagenda tukagira iminsi mikuru hanyuma ugasanga abana babwe barabirukanye ngo ntibarunse mineruvare mu kwezi kwa mbere wumva tuzosubira tuka- tukaja mu mu gahinda kuko twagize umunsi mukuru tubyita rero kuja mu gahinda ku ngene wagize umunsi mukuru urumva ubwo- ubwo ntiwari niko wari ukunezerwa kuko nta kintu kinezere wongera ngo kigushire mu gahinda ibyo rero nibaza ko abantu benshi bariko babitegera turavye inyifato basigaye bagira muri iyi minsi mikuru Mhm. ni akarorero keza cyane rwose murakoze cyane mushinga ntahinzoje ibwami kuri icyo kibazo nyine cy'uturorero tw'ibyo kugwa mu gusabikanya n'abandi muri iki gihe no kugerageza kudakoresha amafaranga menshi navuganye ku munsi wa gatanu mu ndwiheze n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi denise nkuru nziza ndamubaza icyo afise ashikiriza ah, abugarijwe n'ubukene n'inzara muri iki gihe mu nyishu yatanze yarashikirije uturorero ah, tutari duke abantu bashobora gukorera ko tumutega amatwi ibyo yashikirije hari ibibazo by'ubukene n'inzara ku batari bake mu gihugu bobo ijambo mubashikiriza muri iki gihe n'irihe hari icyo mwofasha bamwe bamwe nk'uko muhora mubikora mu bindi bihe yego ijambo mfise mu byo kubasaba ngo bihangane kuko ibi- ibihe nk'ibi harakunda kuba hariho inzara kubera usanga imirima itarera si uyu mwaka gusa n'iyindi myaka eh, hari igihe tuba turi imbere ko imirima yera usanga benshi bafite ubukene rero nabasaba ngo bihangane hanyuma ibyo bafite babi- babisangire eh, kuko usanga twese tutanganya hariho abashobora kuba barabitse ba- basangire n'abadafite byose tubisangire mu rukundo no mu mahoro jewe ubwanje icyo ndiko ndakora ndiko ngenda eh, ngendera imfubyi mm, kugira ngo dusangire nowere dusangire na bonane kuko kuvuga ngo ngo uriko ngurahimbagwa ngo wagize nowere hariho imfubwishwe n'inzara hapfa akazishwe n'inzara cyangwa umubanyi atariye umuntu akarya akaryoherwa akanywa akaryoherwa um, n'ibyo bari byiza O, yakobo intumwa yakobo niwe yavuze ngo ah, idini nyakuri ni ukubabara imfubyi n'abapfakazi mu marushwa yabo rero ubu muri iki gihe cyo guhimbaza noweli nk'abakristo mm, mbwira nk'abakristo mbere n'ubundi uwo ari we wese u- u- umuntu yovuga ngo ari mu idini ry'ukuri yiyumva gusangira n'imfubyi n'abapfakazi yewe rero muri kino gihe ndiko ndarondera ibyo nshoboye kuronka umuceri ibiharage umuntu ba- akabashyira agafana hari igihe baba bamaze n'iminsi batanywa agafana abashyira ibitumbura abana murazi ko baryoherwa n'ibintu biryoza imbongo ibizuguti nkarondera ibintu mwene ivyo kugira ngo nshobore gusangira noweli n'abana nshobore gusangira ubonane na- n'aba- n'abashonje nabi ubu hariho ni- n'ihinguriro risigaye rihingura amata mu gihugu cyacu yitwa nakiha abarampaye amata ayo mata nsanga bakira abana bakagotomera bakanezerwa imfubyi rero nibyo ndiko ndakora muri kino gihe ngenda dusangira no guharuka n'abakuze mbere n'aba hariho n'abakuze batishoboye nabo nyene turiko turagenda dusangira narabikoze muri iyi minsi ariko eh, mu minsi iza muradi tuba dufise igikorane co gushima imana ivyo yadukoreye umwaka wose Ah, nta kanya tuba dufise ariko n'inyuma yaho muga mbere kose tuba tukibandanya kwifurizanya umwaka mwiza naho nyine ndoshishikara uko ndose uburyo ndoshishikara gusangira n'imfuzi n'abakazi ni mu kubashira ibyo nashoboye kuronka gusangira mbere nditeguye no kuja mu bitaro hariho abaja mu bitaro bakabura n'ababagemurira nditeguye no kuja mu bitaro bu- bukeye bwa nane eh, kugira ngo nshobore bu- ngende ntatetse ndabagemurire ngemurira abari mu bitaro byose dusangira umuceri umuceri mubazi ko eh, rugo basanzwe banawukunda n'akanyama hariho bari umwaka atariho akanyama nzorondera murazi ko twahezagiwe bamaze iminsi bampa inka izo iyo- izo nka bamaze iminsi banka bampa tuzosangira ko nteke tugende dusangire n'abo n'abo bari mu bitaro nabo nyene du- ndabifise umwaka mwiza abazaba baryamye ku bitanda by'ibitaro uyu rero yari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkuru nziza aho yariko aratanga uturorero tw'ibyokorwa muri iki gihe ah, abatari bake bugarijwe n'ubukene ah, yavuze ku bijyanye no gu- kuja kuramutsa abantu ku bitaro gukora ikindi kintu umuntu atarasanzwe akora nk'uko umushinga ntahe eh, nzoje bwami yabishikirije ku kunezererwa mu bundi buryo budasaba uburyo bwinshi nko kuja gutembera ku kiyaga Tanganyika kwereka abana imbibe zihuza Uburundi nu- na Kongo nivyo yakoze be n'umuryango wiwe muri mu kiganiro rero muri sanga kwiragijwe rya Amerika isaminanire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aho turiko turaganira ku bijanye n'akamaro ko gusabikanya no kugerageza kwiyumvira ubundi buryo bwo guhimbaza iminsi mikuru yo kurangiza umwaka hatarenze gukoreshwa uburyo bwinshi nk'uko bamwe abatari bake muri mwe mwari mwumvise umurongo w'umushinga nahenzoje bwami Micrange ntiwari umeze neza kubera yari mu rugendo ariko twategekanyije kuganira kandi n'umushinga ntahe Adolphe eh, ntibara nti- ntibasharira Ah, umushinga ntahe ntibasharira arakorana na n'umushinga ntahe nzoje bwami mu ki eh, mw'ishirahamwe tubiyage umushinga ntahe Adolphe afite imyaka mirongo itandatu n'itanu yaratiwe mu bushinga ntahe yakoze ubuzi butandukanye akorana n'abanyagihugu n'umwanditsi n'umukinyi kandi ah, muri ayo ma eh, mateyatere tuba twababwiye ah, n'amasana- n'amasinema arakinamwo nayo nyene Ah, mu bintu bikurikiranira hafi imico kama y'uburundi arabizi neza reka tumwakire mushinga ntahe adolphe eh, turabakiriye mu kiganiro muri isanga alo mushinga ntahe adolphe adolphe ntibasharira muratwumva ndakeka ku murongo ah, eh, atariko ariko turamwongera ko mu kanya reka nk'uko mubizi iki ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradijwi rya amerika reka tuje ku murongo twakire bamwe muri bo duhere kuri desire desire uranyumva
ndabumva Mwiriwe neza, Baramutse Desire.
ijwi rya Amerika.
Mwiriwe neza.
mwiriwe neza Mm.
Ego, je- jewe ikintu nagomba gushikiriza Mhm.
niwe ni kuri abarundi twamye dusangira kabisi na gaye Sivya- sivyubu kandi si- kuva kera Mhm.
mugabo dufatiye ku bukene buri muri iki gihugu Mhm.
je mbona iz- ibyo kuvuga yuko gusangira koko sibyo twigishwa mugabo mu bisanzwe nibaza yuko bobanza bagateza imbere uburimi n'ubworozi Mhm.
ubukene bukabanza bukava mu gihugu abanyagihugu bakimbura bagasubira bagasangira nka kera kuko na kera barasangira ibyo bimbuye amasaka n'ibindi Mhm.
mugabo ntakoze ibintu byaba byazimbye ngo bace bavuga ngo ni iminsi mikuru bagira ibidukwizi bya kera naho nyine abo bavuga ko bajya gutembereza abana ku matanganyika ni abifise ni abafise ibintu byinshi kandi bashobora no kubatembereza none nk'umwana wari rwaje ariko gutembera ku ngaho n'abari i Tanganyika sinihe.
bujumbura desire abo n'abari i bujumbura kumbure mu gihugu hagati bashobora gukora ibindi bintu
yego bashobora gukora n'ibindi mugabo urumva dukigifite icyo kibazo cy'inzara Mhm.
urumva biracyagoye mu gihugu cy'u Burundi kandi ikindi nacyo je- no- nosaba leta cyane cyane Mhm.
bongereze imisoro bashyira mu ma- mu ntuze- mu- mu burimyi n'ubworozi amahera amafaranga y'igihugu Mhm.
kuko ni amahera make cyane bagumeze bashyirayo ahubwo baranayagabanya aho kuyongera ko kandi abanyagihugu baguma bagwira kandi abanyagihugu batunzwe n'uburimyi n'ubworozi barenga mirongo icyenda ku ijana Mhm.
ugatumira nabo bashyiraho amahera makeya kandi arenze itunze abantu benshi
urakoze cyane rwose desire kuri icyo cyiyumviro reka twakire na pacifique pacifique uranyumva
ndakumva mahoro neza pacifique muduhamagaye muri Ah, eh, ndi ndi bujumbura mu burundi Mm, shikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro umutumire wacu turizeye ku murongo ku murongo mu kanya
Eh, ikintu nagomba kuvuga ni ko ibi bijyanye n'iyi minsi mikuru aho usanga eh, ubukene bukunda kwama eh, bupfukwa cyane cyane muri iki gihe Mm.
ariko rero nubwo bivugwa muri iki gihe nticyotuma yuko ubukene buje byotuma abantu baca bangana kuko wasanga mu minsi ya kera nk'uko uwo mushinga ntayo yabivuze wasanga nk'aho i bujumbura abantu bagenda kwishimisha cyane cyane nk'ariya ku kiyaga cyangwa abandi bagahurira ku bubare bakaganira cyangwa ugasanga na mu myaka nyine iheze ugasanga iyo iminsi mikuru ije ugasanga abantu nka ruguru barashobora gu- gutegekanya nk'agakanwa kuvuga kajya kayoga k'igitoke cyangwa ibindi bagateka ugasanga abantu baragiye baragemuraniye barahuriye ahantu barayahatse mugabo gusa uyu mwaka usanga bitabonetse mugabo naho nyene byoshobora gushika naho nyene biba byiyumviriye muri bike byoba bihari bagashobora gusabikanya n'ibyo bike biba bi- bihari umuntu agatumira inshuti n'abagenzi gusa badasesaguye mugabo rero nca ndaba muri birya nyandiko namye mbona y'urya urya urya shirahamwe bijyanye urya urya urya tegura rya shirahamwe bijyanye no gukina no kugarukira imico y'abarundi ntaca rero eh, ni- ndaba ku bijyanye n'imico nk'ubu uyu mico urabona yuko menga nk'imico y'uburundi menga iriko iragenda izimira Mm, nk'iyi Ati rero nibaza eh, nk'imico izimiro urabona hariho nk'ibintu usanga twigana abanyamahanga nk'imyambaro ibindi nk'imvugo ugasanga ikirundi tukicanga n'izindi ndimi nk'igiswahili n'igifaransa ugasanga ikirundi kiracanganye cyo ugasanga twiganye imico y'amahanga haca rero nibaza ati mbega by'ukuri hoba mu izo nkino hoba harimo ibyo gutegekanya ku bijyanye no kugarukana umuco w'uburundi cyangwa hoba hari nk'ibindi baba bariko baravugana n'amashyirahamwe cyangwa bakavugana na na leta kugira batsimbataze umuco w'u- w'u- w'ikirundi koko wongere kuba nka kera aho wasanga kera umuco w'ikirundi wasanga ukomeye kandi ufite amahame ameze neza kandi wasanga ari mwiza nk'akarorero nka kijya nyine twavuze cyo kujyanye no gusangira gukundana wasanga imico y'ikirundi ari ihari kuko wasanga kera abantu baratumiranira nk'akagwa k'ubuki utundi utundi akayoga k'amahondo amashyaka bakavuga ijambo ugasanga biraryoshe cyane muri iki gihe cy'iminsi mikuru mbega ibyo byoba harimo byoba harimo ibyo baba bariko barategekanya nabo icyo rero nicyo nabagije uwo mu- uwo w'iryo shirahamwe kugira aze kuduha umuco y'uko by'ukuri twogira umwizere y'uko umuco w'ikirundi wokongera kugaruka nka kera urakoze cyane yego ndabwiye ko umushinga ntahe eh, adolphe ntabasharira yagarutse ku murongo umushinga ntahe adolphe twa- mu butumire wanyu- wa mbere twari dufise yari desire eh, yavu- yashimitse cyane ku kuntu leta cyane cyane yoshira uburyo mu guteza imbere uburimyi n'ubworozi kubera ari byo bisanzwe bitunze abantu benshi mu gihugu Ah, cari ciyumviro yashikirije kumbura yashobora gushikiriza um, icyumviro cyanyu kuri icyo yashikirije pacifique nawe ah, yashikirije ati ubukene ntibwotuma abantu badasabikanya wewe yabajije ati mu ishyirahamwe ryanyu hari ibyo mukora nk'izo nkino zishimika cyane cyane ku kugumya imico kama y'igihugu cy'u Burundi
ego nakurikiye eh, abo batumire bandi abo bavuze Eh, urumva imico y'ikirundi niyo twateza gushira imbere cyane nkaho yavuze ati ibyerekeye uburimyi n'ubworozi kuva kera na rindi uburundi nibwo bwari butunzwe n'uburimyi n'ubworozi mbere yuko mbere haza n'ibi bintu eh, by'aba- by'abanyamahanga hanyuma rero barakora iminsi mikuru mugabo umunsi mukuru wose waba ufise iyi ntumbero intumbero nk'ibi byerekeye nk'igihe cya eh, cya kera umwami yagira ibintu by'umuganuro hajya bavuga ati umwe ruva ibukuru gakwira hose yaratuma ko abaganwa bavuye mu ntara zose z'igihugu bagahurira nk'imurambya ibyahakorwa gesiyoni narindi mugabo barakora ibintu aho baciye hose bakagenda babakira abo baganwa kugira ba- bagenda n'amaguru nta n'imiduga yariho bagaheza bakaba- bakabazimana nabo bashyitse ibuganwa bakagira ibintu by'ibikino bagahiganwa hanyuma umwami rero umwami agaheza akavuga ijambo agatanga eh, umwaka ku barundi bose hanyuma bagaheza eh, bagaheza baka- bakabatera imbuto tuvuga baca batera nk'imbuto y'amasaka kandi babigira muri iki gihe nyine turimo mu- nko muri uku kwezi nyine kwa kigarama kunyura guhera ibyo rero urumva nk'uwo yavuze ati iby'uburimyi n'ubworozi ni byiza kugira ngo umuntu agire umunsi mukuru mutwe yarondeye mu byiwe avuga ati leta yokomeza uburimyi n'ubworozi njyewe ndagura nyaga n'abantu nawe nabo twaba tuganira ndababaza ibintu byerekeye iminsi mikuru mbega muyiteguriye gute ni ukuri barambara ko biteye agahinda kuko ubu abantu barashonje rwose barashonje kera byaba no ku ntara byaba no ku ntara hariho abantu ba- bakunda ibintu by'akaboga kanyama barafata nko mu minsi mikuru abantu bagaja hamwe bakage- bagaterateranya amafaranga avuye mu byimburwa byabo bakagenda bakagura nk'i- nk'inka impene igitungwa gihe bashobora kubaga bagaca baja hamwe bakicara bagasangira hanyuma bagaca bavuga ijambo aho babaganye nk'akagwa kabo bagaca bavuga ijambo mugabo ubu rero tubaye turakara ubukene hariho ibintu bi- bi- bi- byatanguye kubatandukanya ugasanga ibi bintu by'imigambwe ugasanga ntibakivugana ri- ntibavugana neza ugasanga ibi bintu urumva u- ibintu ugasanga byarononekaye nibyo bitandukanya abantu kurusha ibindi Eh, eh, ugasanga birabatandukanye cyane cyane nk'ibi bintu by'imigambwe n'ubu bukene kubera amatongo yaraze kera abantu ba- eh, bari bakiri bake bagaheza ba- bakimbura ibikwiye bagaheza bagasangira none ubu hasigaye ari umuntu wese ni satundu twanje aronka gusa utwo afungura n'abiwe mugabo ego Eh, turashobora tureka twakira abandi banywanyi ku murongo bafise ibibazo n'ivyiyumviro kumbure urashobora kongera ko ah, mu bibazo vyabo reka twakire na gilbert gilbert Ego.
uratwumva alo gilbert gilbert uranyumva
Ego.
ndakeka gilbert telefone yiwe gilbert uranyumva
Ego naje ndabumva.
duza ijwi gilbert shikiriza ikibazo n'iciyumviro mu majambo make cane
Ego nagize mwiriwe.
mwiriwe neza
Ego munda mugeze mutumire.
ego arakumva duga ku ijambo
Ego hama geja nk'iciyumviro natanga. Ego ni ukuri mu minsi mikuru abantu benshi barasesagura nawe udasoma kuri paje yanyu ya facebook aho mwari muhabyanditse Hello?
wi turakumva
Ego. Hama navuga ati ni ukuri abantu bari bakwiye kuraba ukabanza ukaraba iwawe ingene bimeze hava yuko ufata icemezo co kuba woja hamwe n'abandi kuryoherwa ukabanza ukaraba uburyo ufise n'ingene usize urugo hanyuma rero ugaheza ugafata eh, intumbero yo uvuga ati reka nkoresha uburyo bungana uku anatandate uvuga ati ejo ntagire nkurikiza imbibi zo havura bitera wishinze kuryoherwa Mhm. Urako- urakoze cyane Hanyuma- hanyuma eh, hanyuma bo nagira ngire ko no kuri impanura nk'abarundi urabona n'iyi minsi turimo hariho urutuba rwinshi ibiterwa byarumye ni ukuri ibintu mu minsi bigiye kudomera nabi uburyo uraye ibiciro bigenda biraduka naho umwanya umwe bavuga ngo leta ngo niyo yabitumye ntibaze yuko atari leta yaba yatumye izuba ryata ariko ni ukuri ba- barabe barabe aho bageza
ego bazinganye urakoze uko cyane ni- eh, urakoze cyane Hello?
gilbert ego reka duha akanya n'abandi bashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro twakire alexi alexi uranyumva
yego ndabumva ego mwiriwe neza alexi tuga ku ijambo yego mu- yego n'amahoro jewe nagomba nshikirize ku vyerekeye iryo shirahamwe rijejwe gutsimbataza imico mu- mu burundi Mhm.
kubera yuko abarundi nka nka twebwe turi kure cyane rwose usanga imico yaratitutse mu gihe batuzanira nk'umwavu w'ikizungu kure no kuvuga Bakakubura uri mu- hehe
Eh?
uvuze ati abarundi bari kure uri hehe
Eh, mu Cankuzo mu Cankuzo muri komine Kigamba ahantu nishinge kuri frontiere ya ya Tanzania urumva yuko botsimbataza iyo mico iyo mico kubera abanyamahanga batuzanira uwo mwavu w'ikizungu baca tubura amahera yo kugira yo kugura yo kuwugura baca ubukene bugaca buguma bwiyongera kubera n'isi yaratitutse aho botsimbataza kugira batange nk'ibitungwa kugira natwe abarundi turonke nk'akavu nyene kama a- apana i- iyo iyo myavu y'imbuze nyayo ikizungu hanyuma gus- gusabikanya naho muri ino minsi mikuru naho haba ari ubukene abantu dusanzwe dufatanye mu nda utwo tuwose twose turasangira hanyuma by'ugusesagwa nayo ngo ku minsi mikuru ntawo ntawotsa asesagwa ngo ace yibagira kazoza kubera inda uyibwira ibyo ibyo wayihaye ugenda uyibwira ibyo wayihaye Mhm.
Aho- urakoze cyane atose alexi aho duherereye Eh, Eh.
reka duhe akanya n'abandi Atwe- reka duhe akanya Yego.
umutumire abanza ashikirize i- ivyumviro ni- ni- eh, yishure n'ibibazo vyanyu Ah, mushinga nahe alexi mushinga nahe eh, adolphe duga kwijambo kuvyo alexi na gilbert bashikirije
Eh, hari wavuze ibyerekeye ibyo kuvuga ngo ngo si leta ya- ya- ibigira kandi na- naje ndamushyigikiye kubera uruzuba si leta i- ituma ba- haba uruzuba cyangwa haba imvura nke mugabo abarundi bateza kubimenya kuko ubu icyo novuga ni nka leta turabye nka- nko mu ntara ya kirundo ni ha- niho hari hari hariho bya biyaga bimwe bya biyaga bi- bi- bi- b'inyoni bavuga nta buryo bushobora kwiyumvira ukuntu bufata nkajya amazi ya ya- ya bijya biyaga agashobora gukoreshwa kugira ngo kuko hari ha- akari uruzuba rwose bashobora kwimburira abari hafi na hafi ajya makumyabiri nakunda kumererwa nabi hariho naho abavuga ibintu by'umwavu cyangwa ibintu byo ku- kuronka ibitungwa umuntu iminsi yose uko uzirinze ahavuga ni ukuri abarundi hari aho twiyibagirwa mu bintu tu- byo gusesagura Ura- ura- u- urwagwa rugiye mu kabare nta na rimwe rusubira inyuma cyangwa ngo barusese abantu barafise ibintu ba- bafungwa ba- bage- bagira baga- baga- ba- baki- bakiyibagira bo nyene wamusanga nk'aho hantu havuze za ntanguzo za hehe uhaciye usanga ububare bwuzuye abantu babore mu marabara muri iyo minsi mikuru ariko bakibagira yuko bariko bara- bara- ba- bariko barajya umuhe niko nobivuga kuko iminsi mikuru irahera abantu bakabandanya ba- bagaca batangura gu- gusonza kuko baba basesaguye byinshi ubwa mbere hoho basesagura uburyo buke bafise hanyuma bagasesagura umwanya ujya mwanya wo kugenda kuburegwa kugira gute ujya n'umwanya bari baba bariko barakoresha mu bindi hari n'abasesagura rero n'amagara yabo kuko iyo minsi mikuru hari aho usanga ibasigamwo imvune ugasanga hari abaca bajya mu bu- mu- mu- mu- bakomereka kubera ibisida baba bagize hari abashobora guca baja mu- mu minyororo kuko baba bagwanye kubera abanyoye ibiyoga byinshi mu minsi mikuru ugasanga amagara yabo a- asigaye amagara yabo ba- ba- ba- baca bamererwa nabi bakajya kwa muganga iyo mi- iyo miti yo kumuvura ibyo byose abantu rero batuzabwiye umunsi mukuru bakamenya bakigerera rero nivyo je nobona no- nobahanura Mm, murakoze cyane alex yavuze icerekeye niba hari uburyo mushyira mu gu- ah, uretse izo nkino eh, uburyo muba mushyira mu gutsimbataza imico ah, ikirundi kumbure yashatse kuvuga ko nko nko ku bijyanye n'umwavu abanyagihugu bakoresha ko batokoresha ivuye hanze hari uburyo muba mutegekanya mu gutsimbataza ah, umuco w'igihugu uretse inkino
ibyo hariho i- i- amashyirahamwe yigeze kujya aratanga nk'ibintu by'impene hanyuma bagaha impene nk'umuntu hanyuma ba- akayibangurira ikabyara ibyo twarabi- twabishyize mu bikino byacu ibyaye hanyuma bakajya barahanahana nk'iyo mpene ugasanga zaratwiye ku mutumba mugabe icyari kibabaje ni uko twagenda kuraba ahantu zamaze kononekara ugasanga iyo mpene bayitanze uwo muntu yayiriye yayishoye akayirya urumva bazibiye n'inzira n'inzira z'abandi muri ibyo bikino tugira rero turerekana neza neza ko ikintu kiramutse ukironse ukibungabunge ku neza y'abandi kandi ibintu eh, nka bijya bintu byose bi- bi- bije kubamenya ko mugenzi wawe atunze nawe uba utunze Nu- ntukamwononera ibintu byiwe kugira ngo kubera inzigo cyangwa ibiki urumva rero tu- eh, n'ibyo tura- turajya turabishyiramo rimwe na rimwe mu bikino ari byo bivugwa mu maradiyo ari byo tujyana ku kibuga nyine kwerekana ngena ibyo bintu wobyifatamo kuko hari n'abaca bavuga ngo mbega hari nk'abo tukinira bakajya bamubwira ngo mbega ko umuntu aba umenya ni jyewe jenyine nagurishiye nk'iyo mbene n'akarorero urumva aba- aba- abonye ko ya- ya- ibintu baje mu mutima kandi n'abandi bakamuzo- bakamu bakamubona nabi akavuga ati wagize nabi kuko yari u- u- u- wa- wabujije ko abandi bazoronka mu nyuma murakoze cyane Yego.
reka twakire na ernest ernest uranyumva uduhamagaye uri he
rero ndabumva cyane ni muri uganda muri kampala rero icyo navuga abantu mu minsi mikuru hari igihe wibagirwa yuko undi mwaka utaha mboga nyuma yaho ubuzima bwabo bukomeza bagaruka ko ku bantu cyane cyane mu minsi mikuru usanga ba- bakoresha imitungo myinshi ngo bari kwishimisha bakibagirwa yuko cyane cyane nko mu kano karere k'ibiyaga bigari itangira ry'amashuri mu- mu kwa mbere abana baba bakenewe kujya ku ishuri bakenewe amakayi kandi n'umuryango ugikeneye kongera kubaho abantu nasaba nk'abo bantu ndumva hari impanuro wenda babaha mu byo byabafasha ikindi nagaruka ni ku bantu batwara amamodoka nabo baba banyweye cyane ngo bari mu minsi mikuru nabo polisi ndumva nayo yakoza umurego mu mu gucunga umutekano mu muhanda urakoze cyane rwose Ernest kuri ibyo byiyumviro Eh, reka duhe akanya mutumire akwishyure eh, icyiyumviro n'ikibazo cyawe umushinga ntayo adolphe
nk'ibavuze ibyerekeye imodoka i- imiduga abantu hari abantu bagomba bagira ngo ni ukuryoherwa bakagenda cyane cyane nk'aha mu mu ijoro mu majoro bagira ati eh, nta- ntawe duhura ni twe twenyine Hari- ah, nko ku bunani harakunda kuba eh, amasanganya menshi menshi menshi ugasanga cyane cyane hari n'abana usanga ababyeyi ba- ba- ba- batiza imiduga cyangwa bakayibiba ukaba usanga mu gatondo n'amarira gusa n'ibintu bibabaje ibyo rero yari kuyavuga rero ni- ni polise cyangwa n'abana n'ababyeyi rero natwe rw'ababyeyi cyane cyane abo bafite nk'iyo miduga cyangwa bafite n'ubwo buryo bogerageza baka- bagacungira neza abana babo kuko ababyeyi twategereza kuba hafi y'abana cyane cyane muri ibi bihe bigoye hajya ba- ba- bababwira ko bajya gutamba bajya gura gute hajya havamo amasanganya menshi havamo n'ingeso mbi zindi zose bumva baraborewe ashaka kutajyamo n'ubusambanyi atabajyamo no kurwana ku basore ba- bagikomeye bagifite ingufu ibyo byose ni uko bo- muri iyi minsi mikuru boharaba bo- bo- ababyeyi ba- abapolisi eka aba bantu bose bakuze babona ba- bajejwe igihugu bakava hasi kugira ngo ibyo bintu ntibibe urakoze ikintu yavuze nacyo ikintu yavuze nabo biyibagira abantu bariyibagira bariyibagira U- erega umunsi u- uheza umwaka cyangwa umunsi mukuru wa noheli cyangwa umunsi mukuru uwo ari wo wose uramenya ko ejo hariho hari uwavuze ati inda wayibaza eh, eh, icyo wa- irarije wibaza icyo wayihaye hanyuma aho na- abantu boteza guca ubwenge bakamenya yuko ntibasebe kujya gufata amadeni kuko abantu barasonza rwose cyane cyane nk'abajejwe n'imisa- imishahara yabo agira ngo ndamaze umwaka agafata agashahara ke ugasanga yaga- yagakoresheje muri ubwo buryo bwo kwinezereza umunsi umwe gusa cyangwa ijoro rimwe ugasanga agiye mu- mu madeni azoriha wazoca atangwa kujaja kuronda amadeni kugira ngo ashobore kubaho Na- abo bantu rero nibagabe babireke ibyo bintu n'ukuri nacyo bimaze yego reka twakire leo cargo leo cargo uratwumva
ndabumva neza mwiriwe neza ndaho ku ijwi rya amerika mbifurize n'umwaka no gutozera umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu mu mahirwe no mu mahoro no kuzotanga ubundi wa bibiri na cumi n'indwi urakoze umutekano urakoze cyane rwose leo cargo duga ku ijambo
ego ndashima cyane impanuro umutumire ariko aratanga kandi nkumva neza ko ari impanuro zikwiye kandi twoshima ariko nk'uko nyine bimeze kuva mu mu mico y'ikirundi umuntu aba- iyo ashyitse ku mu mwa- mu mpera z'umwaka ara- arashima agashimira imana tukumva yuko n'uwo mutumire ahaye agerageza guhanura baba barumvika n'abandi bose bashobora kuba bumva ikirimi kinyarwanda yuko bato kugira ngo batesagure umu- umutungo wabo kuko n'ejo bazaba bakeneye kubaho ariko nashaka kumubaza akabazo gatoya burya wahita ubiraba hari ibintu natwe abanyagihugu na cyane cyane nka bino duherereye i makamba tubona tuga- tugatangara twumvise dufate nk'ibi abakuru bagenda baka- bakavuga ngo bari mu gikorane cyo gushimira imana tukabona umenga bakoresha ubu- ubutunzi bugu- bu- burengeye iby'igihugu bukoresha byobyo nta ko koba ari gusesagura bobo ba- bahanura iki kw'ibyo bintu ko tuzi umwere by'ubukuru ugakwira hose hanyuma je nashaka nifuriza abarundi bose umwaka mushasha wa bibiri na cumi n'indwi gutubera umwaka w'amahoro mukomere ngaho ku ijwi rya amerika urakoze cyane leo cargo duga ku ijambo umushinga ntahe adolphe
ego uwo mushinga ntajya kuvuga rero kagona nagira nawe ndamwifuriza umwaka mwiza nk'uko abivuze Ara- aravuze neza ko turiko turatanga impanuro kandi ni byiza nawe nyene ngira ngo ahari aca abigira nk'uko nyene ni uko gusa ari jewe muri ariko arabaza hanyuma yavuze byerekeye igikorane igikorane mu bisanzwe u- umunsi mukuru wese umuntu yemera umuntu yemera wese arashimira imana ati jewe n'ukuri ko maze iki gihe cyose kandi ko dushitse aha n'aha n'aha ndashimiye imana akegeranya abo bantu abantu bashobora kumufasha kugira ngo ba- ba- basangire icyo gishabisho kimara nambari sinzi umenga kimara indwi yose mugabo rero ikintu avuze ni uko jewe nta- ntari mu- muri abo babitekanya nimba hakoreshwa uburyo bw'igihugu uburyo buva muri ya makori yacu dusanga nimba biva muri ubwo buryo ni ukuri ibyo bari bibi cyane ariko nimba bo nyene kuko nabo nyene ni abantu ba- baronka ibintu ba- ba- ba- bateranije ibintu bi- birega bo nyene atari iby'igihugu bida- badakoze mu bintu by'igihugu bagaheza bagaterateranya ibintu bakagira uwo munsi mukuru niwe baba babibona barababizi Eh, kuko ndaku- ndazi yuko abakozi ba leta cyangwa ah, n'abandi mu mashyirahamwe muri igihe cy'iminsi mikuru barasaba ikonji twumva ko bariko baronona umwanya basabye ikonji kugira ngo bajye ku- muri ico- muri ico gikorwa ni ukuri nk'ivyo bari bibi mugabe igihe yoba ari eh, ikigega ca leta gitanga ubwo buryo numva yuko bitoba ari byiza cyane bitoba ari byiza nabo uwo mbere ndabivuge gutyo kuko ibyo byokora iyindi migambi yo mu gihugu yego Yego urakoze cyane ntabyo tuzi niba ari uburyo bwa leta cyangwa uburyo bwa- bw'abategetsi baba babiteguye kuri icyo kibazo ndumva atanyisho tugifitiye reka twakire na Reka- gerard gerard uranyumva
eko ndabumva cyane ntanguye kuramutsa umutume nongera namwipfuriza umu- umu- umunsi mukuru mwiza wa noweli na bonane nkaba nipfuriza umunsi mukuru mwiza abarundi bose n'abari hanze bagorewe mu makambi y'aba- y'abatesheje izabo hamwe ntibagiye n'umuryango wanjye papa na mama hamwe n'abavukanyi baba muri komine rumonge ku musozi muhuzu murakoze kumpa iri jambo yekomeye umutumire numvise ko ari umuntu asigu- asigura ibintu byinshi ndashaka kumubaza urabona ngaha mu burundi ni ukuntu igihugu gifise amazi menshi amwe imvura igwa amezi menshi ugaca uraba nk'ibihugu bya hariya muri afurika orientale ugaca uraba hariya muri za za etiyopiya za egypte za kenya za sudani bobo barametirije ikibazo cy'inzara ntikivugwa iwabo kandi uri uri kuraba ama- ama- imvura igwa iminsi mike iwabo nkibaza nawe nk'aha iwacu iyo politike yo kugu- yo kuraba ukuntu abantu bo- bo- boteza imbere iki- mbega yo mu mu majambo make iyo umuntu ashonje nta jambo afise mu ija- mu majambo make nta jambo aba afise rero nkasaba nk'abantu baba babijejwe ko yo ivyo bibazo nuze uburimyi bateza imbere uburimyi ngaha mu burundi tuzoma tu- dufise inzara urabona nk'ubu ibintu byose byaduze ugasanga ikibuga ati none kuva egomeye ko kuri nta kubideha abanyagihugu baguma bagwira kandi nkaba tebe n'abarundi nabo baguma bagwira ukuwe n'ukuri isi y'uburundi n'ukuri tu- turemwe n'ukuri tura- turamera nabi rwose urabona isi ntiyaguka nkaba nkebuye n'abarundi bose bariko baranyumviriza cyane nawe ni ukuri cyane ababiteze bose aho politike n'ukuri kugira bagabanye imvyaro n'ahandi hoho ni ukuri uwo muhinduka ngo mugende ukuwumve ndababeza ni ukuri abarundi tu- tu- turagwira gute ubonye ati miliyoni cumi n'ibiri birahagwa rero bakaba nk'abantu babigizwe n'ukuri abantu b'incabwenge abantu ba- bavyize bazi kuri planification y'igihugu ni ukuri barabiha ikintu bakirabe vrema kireba nayo ko inzara hajya umunyagihugu wese ashonje Urakoze.
arabibona. haza nk'uwo mu- uwo muntu utegeye Ura- kuba zawe umutumirwe nyene none iryo shirahamwe ryiwe riri mu ntara zose ko numva ajejwe ku- ku- kwigisha ajejwe ivyo ka- riri mu ntara zose canke yarafise intara zimwe zimwe atarashikamwo murakoze urakoze gerard utarava ku murongo washikirije ibyumviro byiza cyane washikirije yuko uburimyi bwotezwa imbere kuvyarira ku rugero muri iki gihe none wewe mu bihe nk'uko bivuze bitameze neza ku bijyanye n'ubutunzi wewe utegekanya ku- guhimbaza umwaka mwiza gute
ego me ndahanuka ndi ku ntuze ndihinduka y'umuryango umugabo ndasimira ndosimira kwa muryango umugabo uriko araba uriko arabaza hirya no hino nabaza ati nk'umupapa jinke ndiko ndavuka muri famiye ugasanga ati "Ah, agahene karabagwa ugasanga abantu bari- baranezerwa mwe ndiko ndabaza nkabaza nk'umutama nkabaza mama none arambwira ati vrema si cyane ati si- si biri kumwe nka kumwe kwa kera wasanga umwana yidagadura Mm, ariko muzoba muri kumwe ku muri- mu muryango muri make muzoba muri kumwe mu muryango muri make muhimbaza umwaka Yego, mwiza nzogerage- nzogerageza no kwisindi yo kuraba umuryango wawe nabi ni ukuri bitagoranye nubwo waba uri kure bitagoranye vema gusangira umunsi mukuru w'umwaka mushasha ni ukuri muri kumwe n'umuryango n'ibintu bita ni ibintu bi- biryoheye kuko nubwo Urakoze.
usanga iyi- Yego.
ubu amatike yaraduze birumvikana Urashima gerard vema.
birumvikana urakoze cyane Urashima.
urakoze cyane gerard reka duha akanya umutumire mushinga nahe eh, adolphe kuri ibi nyine gerard avuze yatanze impano zitandukanye ariko nagaruke ku kibazo kirekeye abashinga ntahe nibo cyane cyane akenshi usanga bafise ibyo twavuze uburemere presiyo yo kugira ibintu bihambaye kuri uyu munsi bo impanuro baha n'izihe nka- nk'abatware mu rugo
Eh, abashinga ntahe ari abatware mu rugo Eh, ngira ngo ushatse kuvuganye n'urugo ndushatse kuvuga umushinga ntawe yati Eh, yego yego nyine urugo ugombye kuvu- ugomba kuvuga nyenurugo yego
nyenurugo afise uruhara runini cyane muri bene ibi bintu kuko ibintu byose niwe abiraba niwe abitunganya afataganije n'umucanse wiwe kuko no mu kuragana babivuga ko bafatanya byose mu mvugo no mu ngiro aha rero umugabo niwe yateza kuraba akagerera kuko ndazi ingo nyinshi uravye nkahana no mu gihugu hagati urasanga nko ku munsi wa noeli ku bunani abana bambaye agahudu gashasha keza aga umupfasoni akaba yaguriwe agatenge keza canke i- iyindi mpuzu nziza kuko ivyo nobahanura ni uko boraba akagira ikintu kiramba kiramba nka- nk'iyo mpuzu yayiguriye umwana canke umupfasoni wiwe ni ikintu kiramba mugabo ntaje mu bintu ngo twarimbuye reka dusesagure reka tuje kuraba ibintu ibi n'ibi n'ibi n'ibi akajya mu bandi ngo reka tunezerwe hamagara abantu duhereke dutambe udufaranga yari afise mu nzu agako- agasohora hanze ngo ntibagire gutya tumira abantu dutambe tunezerwe kuko ibyo bintu azosubira kubyicuza mu nyuma urubanza ruraye ruvuye ku bunani mugabo nagira nagira nduge kuri ibi bintu uyu mushinga nawe gerard avuze ni ukuri avuze ibintu by'inkoramutima rwose aravuze ati ni kubera iki twebwe abarundi twama mu nzara kandi imvura igwa amazi ari u- utambuka ngaha mu musozi ugasanga hariho amazi utanga ukuntu ugasanga hariho amazi ubwa mbere ho yicara yavuze cyuko turiko turagwira turagwira abarundi turagwira uburyo buteye isoni buteye ubwoba ugasanga n'ujya muntu ari mu ibarabara yicaye arareza umwe ariko aramwonsa uwundi nawe amusize ngaha yamukurikiye ibyo aho nimba ko abantu ba- ba- ba- babijejwe bariko bara- baratwumviriza ugasanga ibi bintu am- ama- aba- abana babyara ugasanga umwa- ni- um- umupfasoni wo mu rugo ariko arabyara umwana wiwe ariko arabyara bariko bara- bara- barahiganwa gukurikiza kandi atagiye mu rugo atagiye abana bava mu mashuri benshi bariko basibinja amashuri kubera gutwara inda ubu ha- bageze mu mashuri y'intango ivyo byose ni ni ibintu biterwa guhagurukirwa ne- n'ababijejwe kugira ngo barabe ukuntu bugabanye hanyuma rero i- i- hari ukundi rero aho mu misozi ibyo bintu twama tubona bibabaje cyane birabaje kubona mu- mu mirima ugasanga hariyo umugore gusa Umu- abakenyezi nibo bari mu myonga abagabo hariyo intara abyuka afata a- agakofero agashira ku mutwe agafata agakona akagenda kuraba iyo zahiye ku mabare ibyo bintu birababaje rwose none wewe a- ayo maboko y'uwo mupfasoni abiri azogaburira urugo rwose gute ugasanga iruhande y'inzu harameze ibyatsi abantu barahanura barahanura bati tera imboga gira ibi n'ibi ariko abantu ntibumva urumva rero niba umuntu abasize ku mukazi bakagira ngo uri uburenganzira bwanjye n'ibiki n'ibiki uguriza iki n'iki urumva rero abarundi na twebwe turakwiye kwikebuka kandi abategetsi bagashyiramo aho gatsure kugira ngo abantu bajye ku murongo bamenye yuko wowe usanga nk'aho ku kabari no- erega bene uyo yitwa umusuma yiba amagara y'umu- y'uwundi muntu arako atahaborewe asa- ashaka ibyo afungura kandi nawe atakintu na kimwe yinjije uwo munsi Aga- ararindira gusa yuko byera kugira ngo ashobore ashobore ajyane mu kabari aho rero ni ukuri aho harakwiye ko uh, abantu bova hasi tugaca ubwenge n'urugwaruka ruriko rurakuru urabona naho ruheza amashuri ruja rumva ico ruko- rukora ntibatinye ibikorwa bagaheza bagakora utuntu bagatera nk'izo mboga bagatera ivyamwa ba- abantu leta yama yasemera ibintu vyo guturira imisozi imisozi kugira ngo ntiturirwa n'abandi n'abantu bari ngaho uturiye umusozi umusozi uca ucika ubugaragwa hariho imisozi twama tuzi iminsi yose leta yagerageje gute- amashirahamwe mpuzamakungu yafashije kugira ngo batereho ibiti Yego.
ariko ibyo bica bizana imvura Yego Ugasanga cane.
ba- yamasha iminsi yose iminsi yose Urakoze.
birababaje rwose abarundi twari dukwiye ko twikebuka yego cyane urakoze cyane rwose mushinga ntahe adolphe kuri icyo ushikirize cerekeye babiri baruta umwe mu bintu byerekeye ubutunzi bw'umuryango Ah, turi ko turaganira ku bijyanye n'akamaro ko gusabikanya no kugerageza gukoresha uburyo buke mu guhimbaza iminsi mikuru yo gusozera umwaka mu kiganiro muri isanga tuje ku murongo twakira abandi batumi- banywanyi biradijwi rya amerika felix uratwumva
Yego no ego.
Eh, gabanya radiyo yawe felix eh, mu majambo make cyane ikibazo cyangwa icyiyumviro
Eh je nk'icyumviro mfise ni ukuvuga ibyo kuvuga ngo mu minsi mikuru igihe cyo guheza umwaka ngo umuntu akoresha uburyo burebure gusumba mbona umenga je si ibintu byiza cyane kubera inyuma y'u- inyuma y'iminsi mikuru umuntu aca akenera ubundi buzima na cyane cyane aho umuntu ashobora gufata eh, nk'amafaranga menshi akashora nk'ibitungwa agashora nk'in- nk'inka ihene cyangwa ingurube kugira ngo ashobore kunezereza imiryango mugabo ugaca usanga ejo mu kwa mbere amashuri atanguye abana bakeneye uburyo uburyo bwo kujya ku mashuri buriko burabura kandi byose byahereye mu bintu byo kuvuga ngo Yego.
ariko araryohera umuryango ugasanga ikibazo rero mugabo nkaca mpanura abantu ati umuntu yokoresha uburyo bubayabaye akicarana n'umuryango ari nk'imihana nk'ibiri itatu bakicara bagasangira agasoda hama bagasubira mu ngo mugabo bafunguriye ahantu hamwe batarize gufata ibintu by'umuryango bakabishora mu masoko ngo kugira ngo umuryango uryoherwe kandi ejo mu kwa mbere abana baca baja ku ishure ugaca usanga umuntu ariko arakorera eh, mu ruhombo urakoze cyane rwose felix reka twakire na patrick patrick uranyumva
yego ndabumva neza mu majambo make cyane tuko turaja Ani- ku musozo w'ikiganiro shikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro
jewe n'icyiyumviro nashaka gushikiriza mu bisanzwe umutumire ndiko ndamwumviriza yavuze ibintu byiza cyane byinshi yabisiguye nico gituma ata byinshi nza kuvuga ahubwo gusa ikintu nshobora kubona kudasabikanya ibyo twaronse mu minsi mikuru jewe sinibaza yuko biva ku kuba ku gutakaza umu- i- imico n'akaranga ahubwo biva ku bukene kugira ngo tubishike ko n'imico kuyitwigisha ni byiza ahubwo barondera uburyo ahubwo bo- bo- boteza imbere umu- umu- umwa- umu- umurimyi umunyagihugu kugira ngo ashobore gutera imbere hanyuma aronke ibyo ashobora gufungurira umu- umuryango wiwe n'ibyo asabikanya n'abo babanye urakoze cyane Ikindi rwose naco- patrick ego mvuga tuti hanini kugira ngo bigende neza nibateze imbere uburimyi n'ubworozi kuko byonyine ivyo byonyine nivyo bishobora gutuma umunyagihugu atera imbere urakoze Nayo cyane atari Patrick.
uko, Ego, nta turavi- kintu na kimwe gishoboka murakoze yego cyane urakoze cyane patrick kuri icyo cyiyumviro duha akanya umushinga ntahe Adro- adolphe ntibarash- ntibasharira murantunga ntibasharira umushinga ntahe urashobora gushikiriza akajambo ka nyuma wongera ushikiriza ah, n'ijambo ku byo abatumire b'ijwi- abanywanyi birajijwi rya amerika bashikirije ba nyuma muzoba mukoze cyane
Eh, aba batumire ba nyuma ibyo bashoboye gushikiriza ni ukuntu uwo wa mbere wewe kwa- yari nk'impanuro nawe nyene yatanze ati ni byiza ko abantu boza hamwe bagasangira eh, mugabo bagasangira utuntu tubayabaye n'ibiki Ah, uyu patrick avuze ibintu byerekeye ati ni ukuri ba- bateze imbere uburimyi n'ubworozi n'ibyo bintu byogira rero nanone nuvuga nti ibintu bijyaho ibindi bibi ibintu bijyaho ibindi bibi ni ukuvuga ahari ubwenge ahari ubwenge n'ibintu birahaza abarundi ntibijye guca ubwenge ntibabone yuko ikintu cyose bababariye bababwiye impanuro nta nta mpanuro mbi ziba zononera igihugu zononera abantu bo- aba- abategetsi botanga nibakurikize impanuro bababwiye bababwiye ati zinduka ku gikorwa muzinduke kuri iki tunganya ibi n'ibi gabanya imbyaro naho tworima tukanganya gute irigwirirana ry'abantu turazi ukuntu rimeze ntibashobora niba- nibegera abaganga hariho uburyo bwinshi bwo kugabanya imbyaro babyare abo- aha, barabye biyumviye urabona nk'umuntu usanga adafite n'agatungo kangana na- ni- n'inusu y'ihegitari ugasanga- ugasanga afite abana munani icyenda urumva nk'abo bana nabo azobashira hehe abarundi ni- nibaca ubwenge rero biyumvire ba- ba- bakurikize impanuro ba- baronka hanyuma bakure amaboko mu mbuzi nicyo gituma mbona ko jewe abantu uku- cyane cyane kwigisha kwigisha rwose abantu bakamenya no Murakoze.
kubaha ibintu gusa kuko abantu duwe tubana abantu benshi igihugu dutembera mu misozi ugiye n'ubwira kugira ibyo bikino Urakoze.
batubaza ngo mutuzaniye Ntibem- ntibemera ko tubazaniye uwo mutwe N'inyigisho.
tubigishe bace bagenda babikora iwabo Eh, Baraba murakoze gusa cyane ibyo rwose.
bigiye, Murakoze ibyo byeze, cyane ibyo rwose.
bigiye, bajya bitaca bihera umushingantahe Urumva adolphe byarangira.
ntibasharira turabashimiye Bafata wa mugani wa wa- wa mushinwa wavuze ati, turabashimiye cyane rwose mushingantahe adolphe ntibasharira mu kwitaba ubutumire bwa kino kiganiro mu gutanga impanuro zihambaye cyane rwose zo kudasesagura kandi no gusabikanya muri ibi bihe bitoroshe mwakoze cyane namwe mwese mwaduteze amatwi mu kiganiro muri sanga mwari kumwe na oriyane tanga ishaka